iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri igisoro muri uganda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora mudusangiye no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mujye no ku rubuga rwa fesibuke vowa radiyo yacu muduhe nomero tuza kubahamagaraho tuze kubaha ijambo ibitekerezo byanyu birakenewe hano rero i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri cornelius afatanije na nadia taha uri bwakire telefone zanyu turabakiriye rero mwese abatwumva muherereye hose ku isi kandi tubashimira kuba mwahisemo gukurikira ikiganiro ndabashimiye by'umwihariko abitabira ibiganiro byacu buri munsi mudufashe dushishikarize abagore n'abakobwa kwitabira ibiganiro byacu bitandukanye by'umwihariko muri isanga ikiganiro by'ijambo buri wese tukanungurana inama n'ibitekerezo ibitekerezo byabo nabo birakenewe uyu munsi rero nongeye kubashimira nabatumiriye kandi abategarugori ntashyizeho akanjye mu kiganiro mu mwanya kuri radiyo yanyu muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongere mbaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu nshuti banywanye ba radiyo ijwi ry'amerika batangiye kuri facebook kuduha amatelefoni yabo turabashimiye cyane uyu munsi rero murabizi ni umunsi mpuzamahanga wo kurandura ubukene kugeza ubu bwashinze imizi ahantu henshi abantu rero baragerageza gukora ibishoboka byose kandi bashoboye ngo barwanye ubukene uyu munsi mpuzamahanga wo kurandura ubukene wizihizwa mu mpande zose z'isi buri mwaka tariki cumi na zirindwi z'ukwezi kwa cumi watangiye kwizihizwa kuri tariki ya cumi na karindwi nyine mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi ubu onu isanga ubu mu by'ukuri abantu babarirwa muri miliyari imwe na miliyoni magana atatu bakomeje kubaho mu bukene mu buryo butandukanye abageze hafi icya kabiri bakaba ari abana n'urubyiruko nk'uko rero nari mbabwiye mu mwanya turaganira n'abategarugori b'abanyarwandakazi turabanza twakire uwafashe iya mbere mu gushaka uburyo yafasha guhura aba bagore nyine kugira ngo bahure bagire icyo bahindura mu buzima bwabo ndetse biteze imbere banafasha abandi batishoboye babigenza gute bageze he muri urwo rwego ese barifuza kuzagera he ibyo ni bimwe mu byo turi buvugeho muri kiganiro abafatanyije nawe rero nabo muze kwitabira ikiganiro namwe mutubwire uko kwishyira hamwe yabafashije n'abatindiye reka twakira umutumirwa wacu wa mbere madamu nyina w'abasinga marie odette uraho neza urakomeye
muraho neza radiyo ifite amerika ngo haye ikaze rero kuri radiyo yanyu
murakoze cyane ye mbanje kugushimira umwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo urakoze cyane kwitabira ubutumire ni kanya ndaguha umwanya reka tubanze twakire na madame mufatanya charlotte karwera uraho neza urakomeye
ijwi rya amerika turagushimiye nawe kuba witabiriye iki kiganiro nagira ngo nguhereho madame marite odette kugira ngo abadukurikiye babashe gusobanukirwa n'ibyo mukora banza muri make utubwire muri bande igitekerezo cyo kwishyira hamwe cyaje gite muri make
ngewe nitwa nyina w'abasinga marite odete ntuye mu karere ka muhanga umurenge wa nyarusange mu kagari ka rusovu Igi- ndi umudamu wibana bivuze ngo ndi umupfakazi w'imyaka mirongo itanu n'icyenda igitekerezo cyo kwishyira hamwe rero cyaje bitewe n'ubuzima mbere nari ndimo kubera amateka nanyuzemo ya jenoside naje kuba mfite ubukene n'ubwigunge buteye ubwoba nyuma rero kubera ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na perezida wa repubulika paul kagame naje guhura n'umuryango sevota sevota rero iranyigisha irampugura ndetse inkuramo bwa bwigunge mbasha kuba nk'umuntu ukangutse sevota mu kudukangura rero mu kutwigisha yadukanguriye gukorera mu matsinda tugahura n'abandi tugasabana ubwo rero nibwo natangiye njya mu itsinda ryitwa twiyubake twiyubake tubanamo n'abandi badamu turakora dukora muri bangahe agaseke gatoya?
k'amahoro.
Eh, ubu muri twiyubake muri bangahe
muri twiyubake turi abadamu makumyabiri ariko byabaye ngombwa ko dushyiramo n'abagabo kugira ngo bajye badufasha gusakaza ubutumwa ubwo dufitemo abagabo batanu abagabo batanu yewe wari utubwiye ngo mufite n'agaseke k'amahoro ako gaseke gateye gate gakora iki
agaseke k'amahoro rero twasanze hari abantu benshi bigunze batagira ababasura biba ngombwa ko dufata umunsi umwe twese uko turi makumyabiri na batanu dufata agaseke kacu ka kinyarwanda tugashyiramo ibiribwa binyuranye tukajya gusura umunyamuri- umuntu umwe yaba umunyamuryango cyangwa n'undi muntu utishoboye yego tukageraho tukagani tugasenga tukaganira tugatangirayo ibiganiro ndetse iyo twahageze n'abaturanyi ntabwo tubaheza baza kumva bya biganiro ubwo ni ibiganiro bishingira guki cyane cyane
Tujya- akenshi tujya ku biganiro mm, birebana no ku- no kuva mu bwigunge Mhm.
no kwiteza imbere no gukurikiza gahunda kugendana na gahunda za leta yego yereka tuze gukomeza mu kanya mbanze mbaze na madame charlotte karwera ndagira ngo na charlotte nawe ah, tubwire muri makeya uri muri abo makumyabiri na batanu bagire bagize iryo tsinda twiyubake wowe waritangiyemo ryari rimaze kukugeza ku ki charlotte charlotte uratwumva Ye, ndumva charlotte atarimo kutwumva ne akagari ka akagari ka musongati umurenge wa nyarusange yego
ubwo ngubwo nyine nanjye nagiye muri iryo tsinda rya twiyubake baje badufa- baradufata nk'abadamu twari twarabisigaye inyuma tutari kumwe nyine turi mu ngo barabanza batwigisha gusoma no kwandika ubwo ngubwo tuvuye mu gusoma no kwandika bahise dukomeza turaganira tujya mu byerekeranye n'ibyo guhinga imigina y'ibihumyo turakomezanya nyine ubwo ngubwo tugira ubwo dutangana agaseke k'amahoro tukajya dushyira abavandimwe bacu tukagenda tukajya tubasura tugenda mu ngo tugashyiramo ibishyimbo imiceri tukajya tugenda dusurana tukajya turemera abantu batishoboye n'abameze nabi nyine tukajya tujya kubasura yego ubwo rero nyine twa- twarakomeje tura- turagenderana urwaye tukamusura umubyeyi wabyaye tukamushyira igikoma ibintu byose ugasanga turagenda dufatanya nyine tukajya duhana umuntu umubyizi wa- wa- warembye Ye. reka tuze gukomeza tubivugaho nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone kuko abakunzi b'ijwi ry'amerika bafite ijambo muri kiganiro reka twakire mbere na mbere marisere marisere uranyumva
yego ndabumva neza ndi kigali mu rwanda
yego hano mu karere ka gasabo Mhm.
ni ukuvuga ngo ikibazo mfite nshaka kubabaza usanga rimwe na rimwe abantu bapanga imishinga yo kwikura mu bukene Mhm.
ariko bagakomwa mu nkokora n'imisoro itangwa imbere mu gihugu gusora ni byiza kuko imisoro ariyo ivamo ibikorwa remezo tubona amashuri imihanda n'ibindi bikorwa remezo tubona ariko noneho ugasanga umuntu apanze ikintu cyo kwiteza imbere agakomwa mu nkokora n'imisoro ndashaka kubabaza bahanganye bate cyangwa bahangana bate n'imisoro ku buryo basora imisoro yose batariganyije mu bunyangamugayo bakanasabwa amafaranga yo kwiteza imbere icya kabiri mbabaza mu cyaro ubu muri iki gihe wenda nk'ibijyanye na bizinesi y'ubuhinzi ibijyanye na bizinesi y'ubworozi ni ibintu bisaba igishoro gihambaye ni gute umuntu atangirira kuri zeru akiteza imbere kuko impamvu uvuga gutangirira kuri zeru ni uko zeru itabaho kubera ko niba ugiye guhinga uzakenera imbuto ahubwo icyo bita gutangirira ku buso ukiteza imbere uhereye kuri utwo tuntu tudafatika ubu bikorwa bite kugira ngo twese twiteze imbere
yego urakoze cyane marcel Amerika Eh, urakoze cyane reka noneho im- wari urangije
yego njyewe nari ndangiza ubwo nicyo nshaka ko babisubiza cyakora ntabwo ndi kuri sm bansubirije kuri telefone byamfasha Ye, reka bwe- reka mbwire ko ubuhanga bw'ibyuma bakugumana
sawa Ye. madame marie theodete ah, wumvise ikibazo cya marcel ati imisoro Ne- no gutangira kuri zeru ati ati zeru ntibaho ariko ubu umuntu afite ikintu atangiriyeho wamubwira muri make yenda uko mu- icyo mwatangiriyeho aho mwakuye i- i- i- ubushobozi mwatangiriyeho n'ukuntu mutanga imisoro
Mm, ubushobozi bwa mbere buba mu mutwe buryo twahereye ku bitekerezo nababwiye ko twatangiye twizigama twagize ikimina ubundi dushyiraho ubwizigame ako kanya ntabwo twahise dushokera ko ngo dukore iyo mishinga tumaze kugwiza ubwizigame bukeya se- umuryango sevota waduhaye inka ubwo tuba dutangiye korora gutyo twororera iwacu mu cyaro ntabwo ubuyobozi bwigeze butugora kuko dukorana neza n'ubuyobozi inka tuzifite mu biraro iwacu ntabwo twigeze twubaka ngo tujye gusaba ikibanza ahandi hantu twororereyo ubwo nyuma rero kugira ngo tubashe guhinga iwacu mu cyaro twatisha imirima imbuto twayikuye muri bwa bwizigame bwacu turahinga ntabwo byigeze bitugora kandi ntabwo baratangira kudusoresha kuko ntabwo turaba ah, kampani nini mbese ya ba rwiyemezamirimo banini cyane ahubwo ubuyobozi butuba hafi bukatugira inama kugira ngo tubone uko tugenda tuzamuka
marcel wasobanukiwe cyangwa hari icyo wifuza kongeraho mbere y'uko tu- ndasobanukiwe ariko ikintu ne- numvisemo ni kimwe Mm.
cyo kuba bataratangira kuhasoresha icyo ndagishimye ariko ibijyanye no kubwira igitekerezo cya mbere kiba mu mutwe nge buriya biriya ntabwo tujya tubyemeranyaho n'abantu kuko twese tugira ibitekerezo ahubwo bajeti yo kugira ngo ukore cya gitekerezo ucyapurike mu bikorwa akaba ari cyo usanga kibaye ikibazo rimwe na rimwe kubona amafaranga yo gutangira ni na hanini ubona bikigorera ariyo mpamvu umubare munini w'abagore bo mu cyaro urubyiruko eh, abantu batagize amahirwe yo kwiga ubona gushyira ibikorwa byabo mu biteke- ibitekerezo byabo mu bikorwa bigorana kuko igitekerezo benshi baratekereza ariko ugasanga gushyira mu bikorwa ibyo batekereje birabura ahanini ahava ya mafaranga niho ikibazo kiri ariko uri kumva ko bo barwanyweho na sevota na za nka no kuba uyu munsi bataratangira gusora icyo ni sawa ubwo iyo nzira banyuzemo yo kwizigama makeya bagende bagawe n'amashami hirya no hino n'abandi bantu hirya mu giturage babashe ku- kubibona nabo biteza imbere hanyuma u rwanda rurusheho gukataza mu iterambere murakoze Mhm. Ye, urakoze cyane marcel ubwo mu kanya ndaza kumuha umwanya agire icyo aza kongeraho ku ku byo uvuze ariko reka tubanze twakire na beatrice ni rero beatrice uranyumva
amafaranga Ye, u- urahagana hehe wowe
igahanda nyarusange ariko hari akazi ntangira saa kumi yego yego yego
ngiye kwinjira mu kigo cy'abapadiri n'abanyeshuri ndodera yego niho eh, niho nabwira mugenzi wanjye Yego.
nabwira mugenzi wanjye ko ntabasha kwisobanura kuko twinjiramo batureba saa kumi bahashyize amakamera Eh, ubu n- none hari icyo wavuga se ko aho ku rwego ugezeho wowe muri muri uyu muryango cyangwa se muri iri tsinda twiyubakiye muri make cyane
sevota rwose iri tsinda ryacu rya sevota rya twiyubake ryatewe inkunga na sevota ahantu twari turi twari ahantu mbega turi ababyeyi bitinya batinyuka tuba mu giturage cy'aho ngaho nyine ariko ubu ngubu haje umuryango wa sevota udushyira hamwe utwigisha kwiteza imbere ubu ngubu rwose tujya mu bandi ugasanga turateye kandi batwigishije no ku buryo bwo kwiteza imbere biradufasha mbega ntabwo tukiri ababyeyi basigaye inyuma turambara tugaca tukajya aho abandi bari tukamenya kwizigama tukadukora agaseke k'amahoro rwose no mu bumwe n'ubwiyunge tubisanga bitayari kuko buri muntu wese yiyumva kuri mugenzi we yego reka tukurikire ubwo ujya mu kazi kawe kuko amasaha ashobora kuba hakujyana rwose kuko n'ubundi ndi hafi ku marembo urakoze rwose akazi keza
murakoze cyane
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ku murongo wa telefone dufite na veneranda muragiranyana uranyumva
ndakumva
amakuru ki yawe
amakuru ni meza kaze ku ijwi ry'amerika nawe uri muri twiyubake
ni muri twiyubake ndabashimiye cyane rwose kuba mufashe aka kanya ni ubwa mbere cyangwa se ni mu biganiro bikeya dukunze kubonamo abadamu babyitabira urakoze cyane tubwire muri make nawe uko ubona iri shyirahamwe cyangwa se iri tsinda ryanyu rya twiyubake
itsinda ryacu ryatwiyubake nari umudamu w'umukene cyane nari umukene ku mubiri no mu bitekerezo ngiye kubona mbona baje ba teodete ngiye kubona mbona baje iwanjye bikoreye baje kundemera kuko nari umukene cyane bahageze banabazaniye agaseke k'amahoro ubwo banshishikariza kujya mu itsinda twiyubake ntago njya muri twiyubake turafatanya ubu muri make ibintu umaze kugeraho ubwo tujya mu kimina turizigama ubu nabashije kwiteza imbere mfite amatungo magufiya ingurube inkoko ku buryo ubu mbasha gutangira na mituweli ku gihe ubwo rero banshishikariza kujya mu matsinda nguko uko bimeze
ni byiza uravuga uti nari umukene cyane none ubu ngubu wishimiye intera umaze kugeraho
maze kugera ku matungo ibiribwa ndarya ndetse n'amatora sinari nzi na matora icyo ari cyo ubu nagiye mu kimina bampa amafaranga mfatamo n'inguzanyo ndongerana hanyuma ubu mbasha no kuryama kuri matora rwose venera ufite amatungo yahe amatungo utunze ni ayahe
ntuzi ingurube inka inkoko ndetse n'inkwavu ni intambwe ikomeye ukomereza aho ngaho hanyuma ubwo ushobora no koroza n'abandi se bakuri iruhande
ndaboroza hari n'abo bakandagirira ku matungo nkabaha bakandagirira ubu nabashije no gufunguza konti muri sako dukiri nyarusange nuko nuko nuko nuko ndumva umaze kujya
ibyo byose bituruka ku itsinda twiyubake rero ubu ngubu bakadushishikariza tugahinga tukorora ubwo ni uko muri makeya ni uko bimeze
ubu se abadamu cyangwa se abakobwa batari mu matsinda burya iyo umuntu agiye kwiteza imbere cyangwa se gushaka iterambere ryaba ry'igihugu cyangwa se iry'umuryango bitangira bitangirira kuri we mu muryango akagerageza kugenda agira icyo akora kugira ngo yiteze imbere biri amahire ko murimo no gufasha n'abandi ubwo umuntu utari umuntu utari muri uwo muryango utari mu ishyirahamwe na rimwe wamugira inama ki
utari mu ishyirahamwe n'iri na rimwe namushishikariza kugana itsinda akajya mu matsinda akizigama ubwo akamera nk'uko mbeza natwe twateye intambwe tubikuye mu matsinda mu kwizigama
ndagushimiye cyane veneranda muragiranyana komereza aho ngaho ukomeze witeze imbere kandi uteze imbere n'abandi
yego murakoze nanjye kandi ngushimiye umuryango sevota watugejeje kuri ibyo byose ukaba ndetse unatuba hafi ukaduha n'amahugurwa tukajya mu mahugurwa bakaduha inyigisho tubwira ko tugomba gukorana n'abayobozi ibintu nk'ibyo nabwo ngushimiye rero uwo muryango wa sevota
yego rwose urakoze cyane reka noneho nongeremo ijambo madame marie theodete watubwiye ko muri twiyubake mufite abanyamuryango makumyabiri na batanu abagabo batanu n'abagore makumyabiri muracyakira n'abandi uwashaka kubisunga yaza cyangwa se mwarahagaze kwakira abanyamuryango
ntabwo twahagaze kwakira abanyamuryango ahubwo turimo kugaba amashami kuko hari benshi barebye ibikorwa byacu basanga ari byiza cyane kuko birivugira noneho ahubwo tubashishikariza kurema andi matsinda ubu hari andi matsinda abiri yavutse kubera ko twayabereye imboni mbese arebye ibikorwa byacu tuyaba hafi rero tukabigisha nabo
ubwo mu kanya turakomeza twakira n'abandi badamu ari abo mufatanya ari n'abandi badukurikiye aho baba baherereye hose baduhe amatelefoni yabo kuri facebook tubahamagare cyangwa se n'uwaba ari hafi aho ngaho nk'umudamu wundi niba muri twiyubake akaba ari hafi yifuza kugira igitekerezo atanga nawe ubwo mwatubwira nawe tukamuha ijambo hanyuma nagira ngo gatoya dusubiye inyuma mwatangiye mu wuhe mwaka hanyuma urwego mugezeho ndumva mwamaze kutubwira ko hari byinshi mumaze kugeraho n'abari muri iri tsinda nabo babyivugiye ko hari aho bamaze kugera mumaze igihe kingana iki mukorera muri iryo tsinda
dukora muri iri tsinda tumaze imyaka itanu ntabwo ari myinshi ariko mumaze kugera ahantu mumaze kugera ku ntera ariko nubwo imyaka atari myinshi cyane none se ubwo mumaze kugera kuri ibyo byose muri iyi myaka itanu yonyine murimo kwibona he mu yindi itanu iri imbere cyangwa icumi
mu yindi myaka rero itanu iri imbere erega twatangiye twagize inyota cyane kandi kubera ko dufite n'abadushyigikiye cyane cyane ubuyobozi bwacu mu myaka iri imbere rero tuzaba tugeze ahantu hakomeye kuko hari uwakubwiye ko duhinga n'ibihumyo kubwiye ko tweze kuko mu imbere ni na kovide turashaka ko muri ino minsi tuba twatangiye no kwikorera imigina tukayikora ikagurirwa hano iwacu icyo gihe rero tuzafatanya n'abayobozi bacu kandi igitekerezo twaragitanze barakidufasha bari tutarimo kugitekereza kandi ku bwizigamire bwacu no ku bushake bwacu tuzaba twabigezeho bityo iyo migina hari benshi cyane bayikenera inahangaha mu karere duturanye mu mirenge duturanye kuko hafi aho nta hantu ikorerwa hanyuma ubworozi nabwo turakomeza korozanya inka ariko ari nako dukangurira abantu korora amatungo magufi kuko ari amatungo magufi niyo yihutirwa gukenura imiryango burya kenshi
inkwavu ingurube ibyo byose bigenda byororoka vuba cyane inkoko cyane cyane mu byerekeranye no kurwanya igwingira abana bato amagi reka noneho dusubire ku murongo wa telefone twakire jean batiste habarurema uranyumva
ndakumva wiriwe neza uri hehe
mwiriwe ni amahoro ubundi mu karere ka kamonyi ariko nturuka mu karere ka nyagatare umurenge wa karangazi yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ni igitekerezo kandi no kunganira ndabanza kumara impungenge witwa mariseri ku bijyanye ndumva ari mariseri wabanje kuvuga mugenzi wawe imbere yego avuga ku bijyanye n'imisoro mu rwanda iyo uri umuhinzi iyo uri umworozi ukibitangira ntawe ndabona basoresha kuko yahinze ahubwo icyakugora bavuga ni ifumbire icyakugura ni uburyo bwo kuhira n'ikirere ku bijyanye ni- n'ikirere kuri abo badamu ndabashimira cyane ba- bakomoje ku gitekerezo nigeze kuba nagira mu bihe byashize usanga koko muri iyi nkundura y'ibibazo ifu iri guhura nabyo y'ubukene kubura ibiribwa eh, no kuzamuka kw'ibiciro bya cyane ahubwo natwe ubwacu kudakanguka mu bwonko ngo tugire icyo twakora dutekereje tudasabye inkunga ari twebwe tubigiramo uruhare cyane iyo abantu babiri batatu bicaye bakagira icyo bakora bagatekereza byanze bikunze haba havukamo igitekerezo cy'ingirakamaro mu mwanya wo kujya gushakisha abaterankunga ahubwo abaterankunga bakaza babashaka nigeze nigeze kuba nyoboye korali ahantu muri uwo murenge wa karangaze njya kwicaza abaririmbyi ba nyuma turebe icyo twakora turagenda tujya mu murima w'umuntu turahinga ibihembwe ibihumbi mirongo ine na bitanu muri mirongo ine na bitanu twaguze ibyana by'ingurube birindwi harokoka ibyana bine turabirera mu gihe gitoya biza kubyara umusaruro biza kugera kugeza ubwo nigeze kuvukisha abana mirongo ine na batanu tukagenda tu- tubarageza muri bagenzi bacu izikuze twazigurisha tukagura imyaka ya myaka mu gihe kibi tukajya tuyigurizanya noneho tugahinga twakeza twongera icyo umuntu yagiye agurizwa akagisubizamo bivuge ko twitezaga imbere abantu bamaze gukanguka mu bijyanye n'ibyo n'ibyo korora ingurube umuntu wabona tu- natwe mu mufuka we wakora tukagira icyo twinjiza biradukangura cyane
none ubu Ariko bigeze he mu gihe- ntaguciye mu ijambo Eh, aho byari eh, aho byari bigeze none ngiye kuvuga Mm.
twaje kugira n'amahirwe nyuma yaho tubona aba- abantu bo muri doti rwanda baza kutwigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga bituma abandi batumenya ku ruhande ariko muri kiriya gihe cya kovidi ni njye wari ufite n'imbaraga cyane aba- ubona abantu benshi ba- ari njye ba- basaba ibitekerezo cyane naje kovidi yaje ku- kuducamo kubera guma mu rugo bamwe batangira kujya gushaka akazi hirya no hino ibikorwa tubisigira bake muri twebwe tugarutse dusanga ibikorwa byinshi byarangiritse amatungo eh, mperutse yo mu kwezi kwa hashize amezi abiri mperutse yo hari hasigaye ingurube ebyiri ariko hari amafaranga babitse ariko ubujyanama butaboneka neza gerageza gushaka nk'abantu b'abayobozi mu nzego ngo badufashe wenda bakwiye ko bakusanya mbona ntibabyitayeho rero aha aha hantu mu- mwatumye ngira ikintu ku mutima cyane ndavuga ni rero abanyarwanda benshi batekerezaga nk'abo badamu noneho nkanjye numva sinzi niba bakeneye umwambasaderi Mm, umuvugizi
Eh, numva nababera umuvugizi mu cyaro hirya iwacu nkavuga nti hari abantu numvise bakora nkatwe namwe mwasenyutse nimwongere mubatege amatwi cyangwa se tubatumeho baze baba- badusure bongere du- nk'ubu nge- eh, nk'ubu mbabonye bakaza bakankorera ubuvugizi muri urwo rubyiruko No- n'abana b'urubyiruko ntabwo ari abantu bakuze Mhm.
Ba- mufite aba- abo- abahungu bari- n'abakobwa
eh, ni njye wari ukuzemo muri abo bantu abandi bari urubyiruko rukiri rutoya ni abahungu gusa se cyangwa mufitemo n'abakobwa
Eh, turavanze urumva ni Muravanze, korali ariko korali.
ntabwo twari turenze urwego rwa korali Mm.
twarakiriye n'abandi bantu bo hanze ari abakobwa ari abasore eh, n'aba- n'abagore n'abagabo ariko ntimucike intege burya nta ibintu byose umuntu ura- uratangira akaba ubwo uguye hasi ukongera ukabyuka
yego cyane kugeza ubu ngubu twari dufite n'amafaranga yari abitswemo usibye ko nyine abo bagenzi banjye na- mba n'abasizeyo ngerageza gufata amakuru nkasanga na- nta bikorwa bifatika bakora ariko amahugurwa nk'ayo arakenewe abantu nk'abo ngabo nibahabwe imbaraga bagere utu- imirenge ibaha imbaraga yo kugira icyo bavuga ijwi ryabo ryumvikane ubukungu bw'igihugu bwazamuka tudategereje ngo hari abaterankunga nkurikije nk'uko twari twabonye doti rwanda yarazaga ikaduha amahugurwa yo kugira ngo dukoreshe telefoni dushaka amasoko cyangwa se tumenyekanisha ibyo dukora cyangwa se natwe kwirinda aba- abatekamutwe bo kuri- bo ku matelefoni dore ko n'icyo gihe hariho abari bamaze no kutwiba kuri telefoni batubeshya ngo ngo hari amahugurwa aduteganyirijwe y'ubujyanye n'ubworozi kandi kumba ari abatekamutwe badutwara amafaranga abo ni ukubitondera
ni ukwitondera cyane n'abo bavandimwe banjye ndagira ngo nabo n'ako kantu bazakazirikane kumenya ibijyanye n'ikoranabuhanga ariko cyane nanjye numvishije mbashimye ndi kumva muri ngewe hagurumanamo ikintu cyo kuvuga ngo uwampuza nabo nka nkagira ikiganiro nkorana nabo ndumva hari icyo nabungukiraho uretse gatatu mubaze bugumye ku murongo hanyuma tuvugane na madame marie theodete theodete uyu muvandimwe jean batiste rwose ngo mumuteye inyota hari icyo mwamumarira
turabyishimiye twanamutumira akazaza akadusura iwacu ntabwo ari kure cyane nyarusange na kamonyi biraturanye
kugira ngo abagereho ubwo
akaba akadutumira tukagenda mu itsinda iwabo tukanabaganiriza tukahakorera ibiganiro nabyo turabyemera ndumva rwose ibyo bishobora kumufasha ko yavugaga ati mudusuye mukaza mukadukorera ubuvugizi mu rubyiruko jean batiste bariteguye
noneho ahubwo ngewe nomero zabo zo kugira ngo mvugane nabo zanjye ni izi ngizi turi kuvuganiraho yego ndazibaha yego ndumva zibampereye byamfasha hari ibiganiro byinshi twaganira nabo ni kimwe nk'uko bagira icyo batwungukiraho dushobora no gufata iryo tsinda ryacu rikaba n'ishami ryabo kubera ko twebwe hari amahirwe turanye na pariki y'akagera turanye na pariki y'akagera hari uburyo abaturiye pariki y'akagera bagira umusaruro ku nyungu za pariki ariko kubera ko abaturage bo mu cyaro nyine badafite ubumenyi mu bijyanye no gukora amashyirahamwe badafite buri muntu aba ashaka kwirwanaho kwirwanaho ibintu nk'ibyo ntabwo babiha agaciro n'izo nyungu uba ubona ko zagaragaraga mu mwanya mutoya cyane ariko ugasanga ariho abona asize inyuma akumva ko ari igikorwa cyatangijwe na runaka atagihagarayemo atakigize gute nta bandi bagira gute babyitaho nka mbere urumva imyumvire imitekerereze no kudashishoza neza aho isi iri kwerekeza ku bijyanye n'umusaruro cyangwa se n'imibereho yego ubwo muraza kuvugana ku buryo mwaza kumenya uko mwakunganirana muri urwo rwego rwo kwiteza imbere no gufasha abandi nabo kugenda bazamuka si byo teodete
ndabyumva rwose ndanabyishimiye mfite nomero yawe mfite n'iye ubwo umwe ndamuhereza iy'undi
yego murakoze cyane
sawa urakoze cyane jean batiste ubwo ukomeze ugire ibihe byiza ntucike intege uhaguruke rwose ahubwo noneho ushyiremo ingufu kurushaho
yego namwe murakoze cyane ku musanzu mutanga mu kubaka ubuzima bw'ejo hazaza murakoze twakire noneho nsabimana daniyeli
ndabumvije neza wiriwe
wiriwe neza uri he
herereye i nyamasheke ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u rwanda yego ufite ikibazo igitekerezo
mfite ikibazo n'igitekerezo byose bijyanye hamwe turabiteze amatwi rero
usanga leta yaragiye ishyiraho gahunda zifasha abaturage kubakura mu bukene bibumbira hamwe bakora udukoperative bakora imishinga inyuranye ndashimira abo rero babigezeho kuko ni urugero rwiza bagezeho bakorora amatungo akaba afite aho yabakuye n'aho abagejeje ikintu nibaza ndibaza ngo ko habaho bariyazi cyangwa imbogamizi mbese mu by'ukuri babashije gutsinda gute izo mbogamizi kugira ngo bagere ku ntsinzi twakita ko irambye hari abenshi tubona leta yagiye itanga ejo ni urebye nk'ingero natanga za hafi leta yagiye ifasha abaturage ikaboroza ikabaha amatungo ingurube ikabaha inkoko ariko wajya kureba manajimenti yayo ugasanga ni ikibazo hari aho twemera koperative nk'umurengezi ukura mu bukene ugasahura abantu mu bukene ese mu by'ukuri ntaho babona nk'inkomyi zabaye inkomyi ku buryo ki koperative nabo bavuga uti aka kantu katabaho twari dusengutse byari birangiye mfite ingero nyinshi zitandukanye z'uko usanga nk'uko mvuze usanga ahantu hamwe barabahaye ingurube ugasanga bamwe barazishoboye ahandi zarabananiye ugasanga ni ibintu binyuranye ese mu by'ukuri noho nk'ibanga bakoresheje nk'ayandi makoperative akwiye kwigiraho ndetse nayo akaba yatera imbere akagera ku ntsinzi iramba ibanga bakoresheje ni iri batubwire batumenyeshe natwe dore dore dore ari aho tugira feyira tugatsindwa batubwire iryo banga natwe tubigireho kabiri ngiye kubamenesha ibanga ntabwo ari bibi biratuma n'abandi bungukiraho ibitekerezo teodete uyu muvandimwe daniel wifuza kumenya izi mbogamizi hari izo mwahuye nazo wavuga ko ari izo z'ingutu n'uburyo mwazivuyemo wamunyuriramo muri makeya urumva aragaruka kuri icyo kintu cyo kuba umuntu wamuha itungo wamuhaye iyo nkoko cyangwa se wamuhaye ingurube agahita ayiteza nta kibazo nk'icyo mwigeze muhura nacyo mwebwe
twebwe ikibazo cy'amatungo ntabwo twigeze duhura nacyo kubera ko twese urebye dushyira hamwe keretse iyo abantu bafite agasigane ntibabashe gukurikirana ibyabo nibwo bahura n'ingumbogamizi twebwe rero ni ukuvuga ngo twese turareshya ibitekerezo turabyumva tukabyumvikanaho kandi tugakurikirana ibikorwa byacu na wa wundi duhaye turamukurikirana tutamurebuza cyane ariko turamukurikirana tukamugira n'inama ni ukuvuga murasurana umuntu mumusura mu rugo
tumusura mu rugo kuko dutuye mu midugudu itatu itandukanye ntabwo ari kure cyane rero
yikomeza
kandi kubera n'ako gaseke k'amahoro dukoresha tugenda nyine mu banyamuryango mu baturanyi umuntu wese agasanga abyishimiye akabona ni n'ishema ntabwo wabona ikintu kiguteye ishema rero ngo ujye kugipfusha ubusa ahantu twahuye ahantu twahuye n'imbogamizi mu buhinzi bw'ibihumyo nabwo twahuye n'imbogamizi muri iki gihe cya kovide kuko haje guma mu rugo amasoko ababaye nk'ahagaze ariko kubera ko dufite konti dushyiraho amafaranga yacu tuyacunga neza dufite abagenzuzi ubwo nyine twongeye turongera tugakoresha ya mafaranga yo kuri konti kandi no kwizigama ntibihagarara ubundi rero ikintu dukora ni uko buri muntu wese aba agomba no kwiteza imbere mu rugo iwe nyine ku buryo bufatika bunagaragara ni nacyo duharanira cyane gituma n'abantu mbese batwifuza cyane
byose biratangirira ku bushake bwa buri muntu wifuza kuba yava ku rwego ariho akajya ku rundi daniyeli uracyari ku murongo
yego ndacyariho rwose yego hari icyo wakongeraho niba mu byo agusubije uranyuzwe hari icyo hari igisigaye wumva wifuza kumubaza mbere yuko twakira mugenzi wawe donati donati wihangane gato ndashimye reka duhe abandi umurongo ndanyuzwe ariko ndumva ndumva uko bisa kose atangaragarije ukuri nk'umworozi nkange w'umworozi ejo ni rwose aborozi turiyizi turizi teodete ashobora kuba binyuze ku ruhande ariko buriya ari ibanga ry'ubutsinzi atambwiye ariko icyo mpamya cyo nyine izo nama nizo nubwo twese tubikora ntibiduhira ariko tuba twagerageje kabisa
niko teodete hari akabanga wari umuhisha kandi se
ubundi iyo wiyemeje korora iyo wiyemeje ubworozi ugerageza gukorana n'abavuzi b'amatungo ku buryo akantu kose gahindutse gato ku itungo ryawe uhita ubwira muganga akakareba iyo afatiranye hakiri kare rero nta ndwara ikomeketse habayeho nyine umwaku nk'uko biza nta ndwara ikomeye yaza atayibonye gusa twebwe icyo kibazo ntacyo twahuye nacyo kuko dukorana n'abaganga b'amatungo yego ntacyo reka ubwo twakire donati ndizera ko daniyeli yumvise izo nama yegereye rero muganga w'amatungo agisha inama avuze amatungo ye donati tukwakire ku murongo wa telefone uranyumva
ndabumva ndabumva ye ikaze ku ijwi rya amerika uherereye hehe
uherereye karongi mu murenge wa sumba mu ntara y'uburengerazuba yego ufite ikibazo cy'itekerezo
oke murakoze cyane ikiganiro turitanga turagikunda cyane nubwo akenshi tubakurikirana kuri fesibuke ariko rwose iki kiganiro turagikunda cyane ko buri wese akisangamo mu by'ukuri rero uko nakurikiye iki kiganiro nubwo ari gake
telefone ya donati banza icitse reka mu gihe bakimushakisha tube twakiriye temba witije temba
yego mwiriwe wiriwe neza urahagana he
njyewe ndi ku irebero kigali mu rwanda
ufite ikibazo igitekerezo
cyari igitekerezo cyerekeye iby'abagore munsi y'impuzabanza wo kwiteza imbere mu bijyanye n'ubukene
kwikura mu bukene
no kwikura mu bukene iki gitekerezo n'iki ngewe mu rwanda mbona abagore bariteje imbere mu bintu byose ntabwo ari ukuvuga wenda mu mirimo ya tekinike ariko uturimo duke duke nko kudoda cyane cyane ko hano mu rwanda dufite gahunda ya made in rwanda abagore baragiye baradoda rwose karahava biteza imbere bifuza bivana mu bukene bigaragara ariko gusa nyine abagabo muzabe mubitekereza abagabo hari aho bigera bikananirwa nk'imyuga tuba dukora y'ubwubatsi amashanyarazi bigenda bisubira inyuma twe ku bagabo ariko nyine ntabwo abagore baba babirimo ari benshi gusa hari abagore bigaragara ko biteza imbere kuba wasanga nk'umugore ari muri mu modoka ya miliyoni mirongo ine z'amanyarwanda nkawe nk'umugabo nyine utagira akazi urabyumva neza ukabisobanukirwa umugore uwo mugore yateye imbere urabyumva neza urabisobanukirwa none se abo bagore ko babishobora nyine mwebwe uravuga ko biterwa n'akazi muba mwakoze cyangwa se ni iki gituma abagore ku ruhande rwabo bikunda hanyuma abagabo akenshi bikabagora
abagore abagabo ukuntu byanga abagabo ni uko imyuga y'abagabo iba myinshi abagabo ni ukuvuga ngo niba wenda nzi gukora inkweto umugabo wanjye mu mugenzi wanjye utagira akazi akabibona nawe akabyiga ni ukuvuga bigenda biba abagabo benshi hanyuma abo bagabo benshi baza muri uwo mwuga tukakabura hanyuma abagore bo kubera ari bakeya bashobora kujya muri uwo mwuga bo bashobora kugirirwa impuhwe n'amarangamutima y'umuntu runaka ushobora gukoresha izo nkweto hanyuma we akabona akabona ako kazi hanyuma abagabo kubera bagenda baba benshi bakakabura murimo kunyumva ariko se temba nakumva ariko rero nta kazi kitwa ko ari ak'umugabo gusa n'akandi ngo kitwa k'umugore gusa
ibyo byo nta kazi nanjye ndabyemera ariko abagore abagore bo nanjye uko bintangaza namwe byabatangaza abagore ikintu bakoze buri gihe tubifata nk'aho ari igitangaza abagore barashoboye rero byemere
abagore barashoboye rwose pe
ndumva wabakuriye ingofero
kuko nk'urugero mu rugo nahoraga nifuza kuvuga ngo nzakorera iki mama nzamukorera iki ariko mushiki wanjye niwe wigeze kugikora
we byarakunaniye umukobwa nateretaga numva tuzabana ariko ntabwo byakunze ari ku ruhare rwanjye nawe yaje gukora ibintu kwa nyirabukwe uwari kuba nyirabukwe ariko nabyo ntibyakunze ko twabana ariko nawe yankoreye ibintu mbona yabikoze mu rugo niyo twari kuzabana ariko sinzi impamvu bitakunze nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze ntabwo ufite inyatsi ubwo ni ukureba aho bipfira ntabwo ntufite inyatsi ni ukureba aho bipfira rero
ngewe rero wamenya ati nifite
oya ntayo kuko ntayo uwo nguwo uwo nguwo twari kubana niwe waje gukorera ibintu abikorera nyirabukwe ubwo ngewe ndamutenguha nawe ndabyicuza ariko gusa abakobwa mu buzima yigeze mbamo nibwo bagiye bagira akamaro nkakabona nuko bimeze genda rero ubwo wisuzume hanyuma ubwo urebe niba hari aho bipfira hanyuma ubwo ugerageze nawe urayemera ko uri washington oya, nta- uzi ko mu- muri amerika hano tuba turi muri afurika tuhafata nk'ahantu Ntayo- inyanzu nawe urayemera ntayo nemera nawe ne- byara- byaragaciyemo ntayo nemera Da- bo- wowe gusa cyakora njye ntabwo mu buzima bwawe ntabwo nyagira amahirwe sinzi uko nzabaho cyakora habaho ibyago hakaba ariko rero ushobora ku Oya, mu oya buzima nta- nta kwiheba bw'ibyago ndabigira ariko gusa Oya, mu- abagore Mm.
abagore nibo bagira ikintu bamarira mu miryango baturukamo kuko umugore ikintu yiyemeje Kirabo. naho abagabo turahwingira ugasanga hari ibintu twagiyemo bindi byo gutekereza byo guhubuka ugasanga imipangu yacu irapfuye muri afurika rero ntabwo abagabo bajya bagira purani avuga ati iyi purani ndashaka gukira avuga ati iyi purani yigumyeho ndashaka gukira Birashoboka da, Ahubwo birashoboka.
usanga abagore bo Eh.
abagore bo usanga ikintu yiyemeza kigumaho kandi akakizinga iyo iyo porosegara iyo iyo dira arimo akavuga ati ngenda yakizinze ngomba kuya- kuyigeraho byanze bikunze Nge, reka rero twirinde gushyira abagabo rero bose ntabwo- abagabo ntabwo nzi impamvu aho bipfira gusa nanjye ndi muri abo bagabo Nge- uri muri bamwe nyine bipfiraho ariko ubwo reka twe kubashyira mu gatebo kamwe ntabwo aba- hari benshi babishobora
Aba- ariko abenshi abenshi barabishobora
Ye.
usanga gusa nko mu rwanda abagabo akazi karabuze kereka niba ari nge hari igihe nyine byaba nge bibaho gusa nkavuga ngo n'abandi ariko gusa mbona ngewe ku bwanjye akazi karanshiranye
ariko rero komeza ushakishe komeza ugerageze nta ntu- nta kwiheba Nzagerageza, nta kwiheba nta buriya kwiheba ntabwo- ntabwo Mm.
wahagarara Eh, reka mb- mwe na madame eh, marie theodete ijambo ubwo hashobora kuba hari n'inama yaguha da Ubu bafite Yego, abaga murakoze cyane.
Eh, urakoze urakoze Eh, ma- madame theodete uyu muvandimwe eh, temba hari icyo wamubwira nka- nka- nk'akanama cyangwa se inama wamuha kuri ibyo bi- avuga byo ku- kuba abagore babasha gukora ibintu bakabigeraho ariko abagabo bamwe bikabagora
Mm, eh, abagore ibanga ryacu dukunze gukoresha ntabwo umuntu yicara ngo yigunga akore icye ku giti cye ibyiza burya ni ukwibumbira mu matsinda abagabo benshi rero ntabwo bakunda kujya mu matsinda ariko buriya nawe ashatse ahantu ajya mu itsinda byamworohera
yego twizere ko abyumvise Rwose azagerageza
nk'ubu tumuhaye ubuhamya bw'ibyo tumaze kugeraho mu- mu rugo byose byatuma byamutera inyota y'uko nawe ajya mu itsinda bityo akajya yungurana inama n'abandi aho agize intege nkeya bakamuzamura
Yego, ubwo ndumva arabyumvise na- n'abandi nabo badukurikiye yaba abagabo yaba abagore ubwo ba- ba- babyumve nyine ko gu- gufatana mu mugongo guteza- gutezanya ingufu guhana inama n'ibitekerezo ari ibintu byubaka bishobora kuvana umuntu ahantu bikamugeza ahandi Reka rero- Karo?
yego
hari akandi nongeraho na- na- twababwiye ko twebwe mu itsinda ryacu twari abagore ariko dushyiramo n'abagabo impamvu twashyizemo abagabo rero twabonaga izo mbogamizi n'ubundi hanze dushaka ko ba bagabo badufasha kugira ngo du- tubashe gutanga inyigisho n'ubutumwa ku bandi bagabo ubwo rero tubona inahangaha bigenda barimo kugenda bazamuka
yego ye Ah, donate yagarutse ku murongo
karame karame ndabumva Eh, utababarire telefone yawe yari yacitse ariko bambwiye ko wagarutse Ah, niba uri Ye. igitekerezo cyawe ikiganiro nakomeje kugikurikira muri icya mbere mbere na mbere ni ukwigirira icyizere muri uru rwanda rw'iterambere ry'u rwanda hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye byatuma uba watera imbere mbere na mbere ufashe gahunda ukabanza ukigira ku bantu muturanye hari benshi baba bari mu matsinda hari amakoperative hari sako umurenge sako mu by'ukuri mbere na mbere ari umugabo ari umukobwa mbese bose bakagombye gutera imbere kuko icya mbere ushobora kwicara wenda ukavuga ngo kinize cyangwa wenda nacikirije amashuri cyangwa n'uwarangije akavuga ngo wazabona akazi ka leta mu by'ukuri ntabwo ariko kaboneka gusa kuko mu by'ukuri hariho ubuhinzi hariho ubworozi bw'amatungo magufi hariho ubworozi bw'amatungo maremare ushobora kubona nk'amafaranga nk'ibihumbi makumyabiri cyangwa mirongo itatu ukaba wagura ikibwana cy'ingurube ntabwo ushobora kubona amafaranga nk'aya ngaya make ngo uvuge ngo urajyana mu kabari uragira gutya buriya abasore cyangwa abagabo ibyo bintu bikunda kubaho ariko bashiki bacu amafaranga arayabona akamenya kuyekonomiza akabona icyo amafaranga azakoresha mu by'ukuri rero iki kiganiro mutumirizaho ni cyiza kubera ko kigenda gihugura abantu benshi abo bantu nakomeje kubakurikira hano uriya mugenzi wacu uvuyeho w'umugabo namwumvaga ariko mu by'ukuri ntabwo akazi kashize ahubwo buri munsi akazi karavuka karavuka kuko hari amakoperative hari iki byose ni ukuri iki kiganiro turagikunda kirajijura nubwo akenshi twebwe dukunda kubakurikirana kuri fesibuke ntabwo dukunda kubakurikira nimba nkumve gusa kubera iki ntabwo mubasha kutwumva kuri efemu
kuri efemu ntabwo akenshi tubakurikira kuko twebwe dutuye mu misozi miremire cyangwa ugasanga mbese hari aho uyifata ahandi ntuyifate
ni imbogamizi ariko twizere ko muzajya mukomeza kudukurikirana no kuri facebook n'ahandi hose cyangwa se n'ikiganiro cyatambutse nacyo mukaba mwasubira inyuma mukagenda mukajya kucyumva kuri interineti ye reka ubwo dukomeze tuganira n'abakunzi b'ijwi ry'amerika ntibutse ko hari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuganira n'umutumirwa wacu marie odette nyina w'abasinga uri mu itsinda ry'abagore by'ubufatanye n'ubufashanye ryitwa twiyubake bakaba bakora ibintu bitandukanye nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva muri iki kiganiro reka rero dusubire ku murongo wa telefone kuri facebook ni feridina uranyumva
yego ndiko ndabumva yego urahagana hehe
ndi muri kenya hano muri turukana yego musanze turukana yego yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ni ibintu na bintu byo kurwanya ubukene rero ni umutumire mbaga cyangwa n'icyumviro mbereye ukuntu byagenda ushobora gutanga byombi muri make igitekerezo cyawe niba ufite igitekerezo ugitange hanyuma rero unabaze umutumirwa duga ku ijambo yego
ni ibintu byo kurwanya inodonye ubukene ukuntu ngewe umuntu ikiri imbere cy'uwanjye hari ibihugu bimwe usanga biba byikwize nko ku isi muga bikabona ibindi ko bikiri mu nzira yo gutera imbere
yego ndakumva komeza nyarutse igitekerezo cyawe
utanga imfashanyo kuri ibyo bihugu
indi utanga imfashanyo indi utanga imfashanyo
ibyo bihugu biba biri mu byaramaze kumera ko biteye imbere hanyuma bikaza gufasha ibiba biri mu nzira yo gutera imbere
urashaka ko ibyo bihugu bindi bifasha ariko rero feridina ngo ubundi ngo akimuhana akazi imvura ihise umuntu yabanza akiheraho mbere yo kujya gusaba imfashanyo
ndetse cyane cy'imbere agomba kumera nk'ubivuga ko ukuntu ibintu byose biragenda kugira ubukene bugabanuke yego nyarutse
yaba kamere nk'ubwira ko yaba atari bifata bikajya birashinga nk'amashyirahamwe akorera muri ibyo bihugu hanyuma hakaba uguhanahana kw'ibikorwa bitanga nk'ubuta abantu bagakora ubwo bukene bwugabanuka ubundi bwobwo niyo bafashanya n'ibyo n'igihe bitanashyikira bigenewe hanyuma ukuntu nako kuri aba bantu baba baramaze kuronka
bakajya nabo bakiri bato bagomba kuronka bakabafasha ukuntu boronka mu no kubafasha nk'utuntu tw'umutara ukuntu bo kwiyungunganya n'ibindi n'ibindi urakoze gutanga igitekerezo hanyuma hari ikibazo wifuzaga kumubaza feridina mu gihe ugifite ijambo hari ikibazo wifuza kubaza kugira ngo dukomeze
imwe mu mpaye mutumire nawe ni umubaza akabari mubaze mubaze arakumva
ndamuhaye mwere arakumva
Mwiriwe neza
duka ku ijambo feridina ubanza telefoni ye icitse Eh, um, um, Theodette iki kibazo iki gitekerezo cye ah, avuga ati imfashanyo imfashanyo akomeje kuvuga imfashanyo y'ibihugu bikize bikaba byafasha ibindi Eh, wowe urabivugaho iki
Mm, ikintu mbivugaho ubundi ngo akimuhana akaza imvura ihise umuntu arabanza agakora igitekerezo cye akagishyira mu bikorwa ubundi ushaka imfashanyo nawe ufite ahantu umaze kwigeza ubona hari imbogamizi uhuye nazo cyangwa hari icyihuse ushaka kugeraho ariko ibyiza umuntu arabanza agatangira umushinga we
akawutekerezaho Mm.
akaba- n'ugufasha akamenya n'aho ahera
akamenya aho ahera akabona icyo ubura akabona n'icyo ushoboye
Ye, a- a- n- noneho reka dukomeze tu- tureba mu mu ishyirahamwe ryanyu muri iriya ah, muri muri ririya tsinda ryanyu Ah, i- i- ibindi muteganya gukora hari ibyo batubwiye mwamaze gukora mufite agaseke k'amahoro mufite ubworozi bwa- bw'inka mufite ubw'amatungo magufi mufite eh, ibimina n'ibindi I- noneho ibyo muteganya imbere ni nk'ibiki
icyo tuteganya imbere turashaka kwiga turashaka kwiga kwikorera imigina y'ibihumyo kuko tubona hari ifu
U- ubu mu- mu kubyiga ntabwo mu- mu- mwabitangiye se
oya ntabwo twa- twatangiye tugurira imigina ahandi ariko dukenera kumenya uko im- kwikorera imigina tukayigurisha n'abandi kandi natwe tukayihinga twayikoreye
yego Um, i- iyo migina ubundi ninde ubibigisha ni ni- igitekerezo cyavuye hehe ni mu- mu- murateganya kubikora gute
igitekerezo cyo kubi- cyo kubihinga cyangwa cyo gukora iyo migina cyo gukora i- i- murashaka gukora imigina hanyuma mukanabihinga cyangwa murashaka gukora gukora imigina mukagurisha
ubundi ibihumyo twabihingaga ariko imigina tukayikura tukajya kuyigurira ahantu bayikora ku kamonyi Mhm, none murashaka kuyikora
turashaka kuyikorera Mhm. mufite uburyo bwo Mm.
kubona umuntu wabibigisha
Eh, twamushaka n'abantu bo muri rabo bigeze kumbwira ngo tufite icyo gitekerezo baza bakatwigisha Mm. ntimurakibagezaho ariko
Eh, twa- narabavugishije kuri telefone Mm. murategereje Mm, murate- noneho Eh.
hari n'ahandi hantu njya ngurira imigina ku mugabo witwa felix nawe yarambwiye ngo yaza akatwigisha nta kibazo ahubwo mwahera aho ngaho gusa tuki- gusa tukibivugana Mm.
hahise haza kovide ubwo nyine tuba dusubitse ariko ubu ngubu turimo kubitekerezaho no mu- no mu itsinda tubivuganaho dushakisha uburyo twakwiga yego Eh, kandi hari abo mwa- Mm.
hari uwavuze ko mwabigishije no gusoma no ku- kwandika niba umuntu ashobora kwiga gusoma aka- akamenya kwandika akakora in- iyo mishinga yose mu- mu- mu- mumaze kugeraho ni ukuvuga ko n'ibindi mwabishobora noneho akajambo ka nyuma mu gusoza nk'inama muri rusange waha abadukurikiye muri kiganiro wumvise ibyo ba- babaza Mm, amagambo mu magambo makeya
Mm. amagambo make nababwira ubundi umuntu wese akwiriyemo kwishyiramo ngo sinkwiriye kuba umutwaro ku gihugu cyanjye yego reka nshakishe uburyo niteza imbere
no gukomeza kuba umutwaro ku muryango wanjye no ku gihugu muri rusange rwose ni igitekerezo cyiza ndagushimiye cyane madame nyina w'abasinga marie theodete ndashimira n'abadamu bose mufatanya bagize uruhare muri iki kiganiro ngashimira abaduhamagaye hirya no hino n'ababajije ibibazo bagatanga n'ibitekerezo nshimira abo twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma cornelius na nadia taha aho mwadukurikiye muri hose mwese muri abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika